iyi mwumviriza ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu burundi mutumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri turamaramukije inshuti turi kumwe kuri mikoro turi kumwe na fide niyo ngabo ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kibandanya kuvugwa ko cyane mu makungu bamwe babona ko ari ikibazo gikomeye cyane amakungu ategerezwa guhagurukira byihutirwa mu gihe hari abandi babona ko ari ikibazo atari ikibazo nyamukuru kiraje ishinga amakungu umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres mu ikoraniro mpuzamakungu ryerekeye amazi ku isi ryabaye mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu yasubiye kugabisha amakungu guhagurukira bikomeye ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe guterres avuga ko atagikozwe ukwiyongera k'ubushuhe kubandanya kwibonekeza ku isi bizogira ingaruka zikomeye cyane ku bayibako hamwe n'umugwi mpuzamakungu w'abahinga ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe muri raporo wasohoye mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka nawe nyine werekanye ko atagikozwe isi ishobora kuba irikija mu kaga gakomeye ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe n'inkurikizi zayo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guterres yavuze ko hatagikozwe byihutirwa ibice eh, bitari ahantu hahanamye hamwe n'ibihugu bizima bishobora kuzimangana burundu yavuze ko abantu bafise uruhara rukomeye mu gutuma ubushuhe bwiyongera bikomeye ku isi mu biganiro muri sanga turavuga ku kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ku isi kibandanya kuba ingorabahizi twatumiye jean chrysostome ngendahayo umuhinga mu byerekeye ibidukikije ari mu gihugu cy'ubuswisi aravuga ku bwiwe uko abona ico kibazo ndabaramukije mutumire
Eh, natwe turabaramukije murakoze Eh, ku bwanyu ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe mukibona gute mu gihe hari ababona ko ari ikibazo gikomeye cyane eh, ku isi abantu bahagurukira n'amareta mu gihe hari abandi bavuga babona ko atari ikibazo nyamukuru Eh, mwe ku bwanyu icyo kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe mukibona gute
Eh, murakoze kumbaza icyo kibazo ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ni ikibazo kirimo kirigaragaza cyane kandi ni ikibazo kirimo kirahindura byinshi mu buzima bwa muntu hano muri iyi si mu by'ukuri abantu benshi cyane bakunze kwibaza yuko ibyo abantu bahora bavuga natangiye kera gukora kuri iki kibazo hashize imyaka navuga irenga hafi makumyabiri Eh, kandi ni ikibazo navuga yuko nanyuzemo nize nanyuze mu mashuri ni ibibazo nagiye nkoraho inshuro nyinshi cyane Eh, mu buryo nkitangira no gukora eh, amasomo mu- mu rwego rwa iniverisite nari mfite abarimu babiri muri abo barimu babiri harimo umwarimu umwe wavugaga ko ari ikibazo gisanzwe mu gihe undi mwarimu we yerekanaga yuko ari ikibazo gikomeye hari rero i- umwarimu wa mbere wavugaga ko ari ikibazo gisanzwe we yavugaga yuko eh, ru- yatangaga ingero ahereye kuri biriya bihe bya eh, twakwita bya cycle de gratiation hari ni ukuvuga ko hari ibihe by'ubucyuke hakaza n'ibihe by'ubukonje bikongera bigasimburwa n'ibihe by'ubushyuhe bikongera bigasimburwa n'ibihe by'ubukonje ko ibyo ngibyo ari ibintu bisanzwe kuva na kera ariko mu by'ukuri undi mwarimu we agatanga urugero avuga ati "Wi, ibyo ngibyo ni byo kandi twese tuzemeranywaho yuko hagomba kuba ibihe by'ubushyuhe n'ibihe by'ubukonje bigenda bisimburanwa gusa ikintu wabonaga giteye inkeke ni uburyo hari imirongo yagendaga yerekana uko ubwo bushyuhe bwagendaga buhindagurika mu bihe byashize n'ukuntu ibyo bihe n'imirongo igenda yerekana uburyo ubwo bushyuhe bugenda buhindagurika kuva habaho ibihe by'inganda n'iterambere ugasanga ubwo buryo bubiri buratandukanye ari rero bivuga yuko mu by'ukuri hari ibintu by'ingorane bigenda biza bitewe n'uko ubwo bushyuhe bugenda bwiyongera muri ibyo bintu by'ingorane twavuga ari nabyo yenda twavuga umunyamabanga mukuru wa oni yahereyeho ni nko ni nk'ibyo bice by'isi bishobora kugenda bizimangana
nibyo nashaka ndababaze ako kamo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni antonio guterres aguma atera n'ibyegeranyo by'umugwi w'abahinga mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe bigabisha ku ngaruka zikomeye ku ihindagurika ry'ibihe hamwe atacokogwa mubona ibyo byumvigwa ni kuki gushika ubu ako kamo umenga ntikigaragaza mu bikorwa inkurikizi zako
mu by'ukuri yenda tuvuge kuri ako kamo yiba avuga ati hari ibice bimwe na bimwe bishobora kuzimangana ngenda nawe ntangiye nsobanura ni uko bitewe n'ubushyuhe hari nk'izo za barafu nk'amazi ari mu buryo butandukanye hari amazi asanzwe agenda aya ngaya asukika asanzwe ariko hakaba n'andi mazi ari mu bintu bimeze nk'amabuye kubera ubukonje ni ukuvuga rero yuko uko ubwo bushyuhe bugenda burushaho kwiyongera ni ukuvuga ko ayo mazi ameze nk'amabuye bitewe n'ubukonje muri utwo duce turimo buri muri utwo duce ayo mazi aherereyemo ubwo bukonje nabwo buzagenda buhinduka bugende bushyuha buhoro buhoro ku buryo ayo mazi ameze nk'amabuye nayo azashonga za barafu zishonge noneho ziyongere ku mazi y'inyanja yari asanzwe bivuga yuko ayo mazi nakomeza kugenda yiyongera hari ibice bisa n'aho biri munsi cyangwa ku sinzi ukuntu nabivuga kuri nivo y'ubutaka cyangwa munsi yayo twavuga yenda no muri ibi bihugu yenda hano nko mu bice by'uburayi yenda twavuga iki gihugu cy'ubuhorandi kiri munsi ya nivo y'inyanja ibyo bice byose bishobora kurengerwa n'ayo mazi yagiye ava muri izo za barafu zashonze no muri afurika noneho hakiyongeraho n'izo mvura n'ibindi ku kibazo rero mwari mubajije cyo kuvuga yuko niba tubona ibyo bintu bigenda byumvirwa cyangwa se impamvu zituma ibyo bintu bitumvirwa ibyo rero biterwa n'ibintu yenda bijyanye n'iterambere biri ku isi birimo ari nabyo birimo ibintu bakunze kwita geopolitiki niba nk'ubushinwa aribwo bwohereza imyuka myinshi mu kirere n'abanyamerika nabo bakaba bohereza imyuka myinshi mu kirere ni ukuvuga yuko haba harimo ibyo bihugu biba bishaka gushyigikira iterambere ryabyo bikaba binashyigikiye imyanzuro inganda zabyo cyangwa imyanzuro yo gushyigikira inganda kuko izo nganda nizo zitanga akazi muri icyo gihugu kandi iyo inganda nyinshi zitanze akazi ni ukuvuga yuko n'ubushomeri nabwo bugenda bugabanuka rero bakabona ko kugira ngo bagabanye imyuka ihumanya icyo kirere harimo nabwo zigomba izo nganda zigomba gutanga amafaranga menshi cyane y'umurengera ku buryo hari inganda zishobora kuba zitabona n'ubwo bushobozi
turabigaruka ko reka tuze ku mirongo ya telefone dufise obasongo mbasuga alcantara uratwumva
ndabumva bwana mumenyesha makuru uhamagaye urihe
ndi mu burundi neza na neza mu ntara ntwaro
ufise ikibazo cyangwa icyiyumviro
nari mfite ikibazo nshaka kubaza uwo mutumire bwa mbere na mbere kambaye ndamuramutse
arabumva
ikibazo nari mfise ku bijyanye n'ibyo by'ihindagurika ry'ikirere alo ndabumva urabumva muduge ku ijambo
nagomba mbaze baravuga yuko ngerageje kuvuga bijya utwara yavuze yuko bataravye neza na neza isi igiye kurangira kubera ihindagurika ry'ikirere bivanye n'ingene abantu aribo batuma byononekara ariko rero ikibazo canje aho gihagaze none ko usanga nk'ivyo bihugu bikomeye cane cane usanga bifite amaindustry ahingura ibintu bikomeye ugasanga ayo maindustry niyo ashobora kurekura ivyuka ugasanga ivyo vyuka nivyo bishobora konona ikirere mbega ivyo bihugu hari ikintu umukuru wawe niyoba yarashikirije yoshobora gukora kugira imyotsi iva muri ivyo birindisiri vyabo ari byo by'ibyo bihugu usanga bifite amaindustiri menshi ikintu byoshobora gukora kugira ngo ivyuka bisohoka biva muri ayo maindustiri ntibyonone ikirere
murakoze hama
yego muheraheze nagomba nda- mbaze halo Ba- eh, heraheza heraheza
Eh, ikindi kibazo nagomba mbaze umutumire mbega nk'umuntu asanzwe asobanukiwe ibyo bintu ni igiki ayo mahanga yoshobora gukora kugira ngo iryo hindagurika ry'ibirere ntibisubire kuza biravugwa cyane hano mu isi kugira ngo natwe tubashe kubaho atabwoba dufise by'ibihe bibi bigiye kuza kubera iryo hindagurika ry'ibirere murakoze ibyo n'ibibazo nari mfite murakoze cyane
muri ibyo bibazo eh, muvuze ku ruhare rw'inganda cyangwa yenda industry mu kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe mu by'ukuri uruhare rw'inganda ni runini cyane kandi ndumva hariho n'ikindi gihe naho twigeze gukora ikiganiro kirambuye ku ruhare rw'inganda ni ukuvuga ko mu by'ukuri hari inganda nyinshi cyane zagiye zikorwa hano hari ikintu hari amaperiyode ya kereyasiyo na inovasiyo ni ukuvuga ko muri izo nganda bakoresha imashini ziba zavumbuwe noneho izo mashini zikagira igihe cyazo aricyo bita sikire dozi ya poroduwi icyo gihe cyazo noneho zikaba zigomba gusimburwa zigasimburwa n'izindi mashini ni ukuvuga ko iyo imashini ya mbere isohotse hagenda ah, hahita haza eh, ibigo byayisohoye eh, cyangwa se ibigo by'ubushakashatsi bi- byongera bigakora ubushakashatsi kuri iyo mashini kugira ngo bazongere bakore indi mashini nkayo ariko muri iyo mashini noneho bayikore mu gihe bahuje n'igihe eh, iyo du- iyo mashini ijyanye nacyo ni ukuvuga ko mu mashini za mbere zakorwaga za kera cyane ntabwo bitaga kuri icyo kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kubera ko i- izo mashini zo zi- mu by'ukuri ntabwo icyo kibazo cyari cyaba kinini kubera ko ibihugu byinshi biba bigikennye nk'ubushinwa afurika n'ibindi bihugu byose eh, mubona byo mu barabu noneho hano bigatuma iyo myuka yasohokaga mu by'ukuri kubera inganda nkeya zari zikiri- zikirundiye hamwe mu bihugu by'i burayi ntabwo icyo kibazo cyagaragaraga cyane ariko kuvaho nk'ubushinwa ibihugu bye- byo muri aziya n'ibindi za brezil n'ahandi hose bitangiye kuzamukira byagaragaye yuko izo mashini imyuka zagendaga zirekura yarushagaho kugenda yi- yiyongera cyane igatera ibibazo muri icyo kire- mu kirere niho rero abashakashatsi bagiye bagerageza kureba uburyo noneho bakora inovasiyo y'izo mashini kugira ngo bazihe utuyunguruzo dushobora kuzajya dutuma iyo myuka yagendaga ari myinshi cyane mu kirere noneho igabanuka ikibazo rero gihari ni ikihe ni ukuvuga ngo hari ibi- ibihugu mu by'ukuri bikize nibyo byashoboye bishobora kandi bigenda byigurira izo mashini ziba zigezweho mu gihe ya seri y'imashini byakoreshaga mu gihe eh, muri cya gihe batari babona icyo kibazo zigenda noneho zigurwa n'ibihugu bikennye cyangwa bitangiye kuzamuka nk'ibyo by'ubushinwa ubuhinde eh, za brezil n'ibindi bihugu bya- byo muri aziya bivuga yuko ibyo bihugu noneho ubwo ari byo bihugu ubona eh, ari nabyo ari naho intambara iri cyane kuko noneho byo usanga ari byo bigenda biporewa cyane urundi rugero ni nko muri amerika naho muri amerika naho hari inganda nyinshi zikora muri ubwo buryo ego mu bice Kimwe mu no- bice ku mayange m- mutumire Mhm.
Eh, kimwe no kimwe no mu bushinwa ubwo urumva yuko ibyo mu by'ukuri ni ibihugu ubona yuko ubu ngubu hari intambara zo kuvuga ngo ibyo bihugu byarangije gukira n'ibyo bihugu bikizamuka bigiku- bikoresheje izo mashini zisanzwe nibyo bihugu bifite intambara hagati yabyo kuko bisabwa nabyo kugabanya imyuka ariko bikavuga biti no nitubigabanya twirukana abakozi benshi kandi natwe dukeneye gukira tukagera ku rwego mugezeho mu by'ukuri niyo ntambara ihari kuri ibyo hagati y'ibyo bihugu tukabona yuko ariho hari ikibazo kugira ngo izo iyo myuka igabanya ikirere ishobore ku ibyo bihugu byose bishobore kugera aho bihurira ukabona bidashoboka kuko bimwe bivuga biti mwebwe mwarakize natwe nimutureke tuzamuka murakoze dufise claude warugwe niyo yankunze uratwumva
yego ndabumva cyane uhamagaye urihe
jewe neza na neza mpagaze ku mutumba muramarugwe muri komine bukemba mu ntara ya rutana ufise ikibazo ubwaza umutumire cyangwa iciyumviro ushikiriza unyarutse
ego jewe ku ruhande rwanjye ndiko ndaraba iyi ndaguruka ry'ibihe aho mpereye ku mutima wacu muramarugwe mbona ko kweri iyi ndaguruka ry'ibihe kweri bokubahiriza na cane cane nk'abantu nk'aka muntu mvuga abanyarukana nk'ako se tugatera ibiti ko kubera mbona inkukura yaganguye imirima iguma itwagwa imirima y'imiceri ibigori ngaha kare ntitwashira hangeri mu ndimo ariko ubu dusigaye dusigamwo hangeri kubera ko iya- ya nkukura iva mu misozi kweri
murakoze ku ciyumviro cyanyu
ego jewe kweri mbona ko abantu nka bose abarundi muri rusange ko twakwijukira gukingira inkokora kuko tuko turaraba mu minsi ita ingorane abatarayubyarana n'abarubu kubo twabyaye hamwe bavuga ngira ngo kumve nk'abantu basigaye gusa ari inkokora vrema ndabashimiye
murakoze cyane ijwi rya amerika turabumva mirongo icyenda ku ijana murakoze Ah, mutumire jean chrysostome icyo cyiyumviro cya claude ariko aravuga ikibazo cy'inkukura ni ikibazo gikomeye cyane cyane eh, mu bihugu byacu muri afurika no mu karere ntabwo numvise neza ntabwo nasobanukiwe neza mu mbarire y'iryo jambo ry'inki mwavuze Eh, claude ariko aravuga ko ikibazo cy'inkukura ari ikibazo gikomeye cyane ku bijyanye n'iryo hindagurika ry'ibihe akavuga aho aherereye ari mu burundi ko ari ikibazo kibonekeza cyane akaba yari ashikiza icyiyumviro avuga ko bakwiye gufata ingingo ah, zo kugerageza kurwanya inkukura
inkukura ni iki mu Inku- inkukura ni erosion mu gifaransa
ah okay okay eh, murakoze Eh, iki- icyo ni igitekerezo cyiza cyane eh, ni nacyo kintu yenda nashingiraho kuko hari abavuga bati ese erozio iraterwa n'iki ni ukuvuga icyo kibazo cy'amashyamba akenshi na kenshi tugenda dukoresha kuko murabizi nk'aho ngaho uwo muntu aherereye cyangwa mu bihugu byacu hari uburyo abantu barimo barakoresha amashyamba si- u- u- mu guteka ni cyane cyane icyo ki- ni ikibazo gikomeye cyane no mu burimyi kuko urumva ibihugu bikennye hari ubuhinzi bufata umwanya munini mu mu iterambere bivuga yuko abantu bagenda batema ibiti abandi na- nanone mu guteka ugasanga ari ikibazo cyonona amashyamba cyane ari naho hava icyo kibazo cya erosiyo cyangwa se eh, inkukura cyangwa se izi nibuka mu rurimi rw'ikinyarwanda eh, isuri mu- mu kinyarwanda ubwo rero nkaba numva yuko mu by'ukuri ikibazo cy'iterambere aricyo gisubizo kirambye uburyo nk'abantu babonye ahantu amashanyarazi ah, bakahageza amashanyarazi mu mpande mu bice byinshi cyane by'igihugu ku buryo abantu bashobora kuyakoresha bagateka cyangwa se nanone ibyo- icyo- abantu bakagabanuka no muri icyo gice cy'ubu- cy'uburimyi cyangwa se cy'ubuhinzi nicyo nayo mbona yuko hari igisubizo gishobora kuramba mu by'ukuri rero iterambere ni ikintu gikenewe kandi ntekereza ko amaleta yacu nayo yagombye gutekereza uburyo icyo kintu cyashyirwa mu bikorwa
dufise diodone ntakarutimana ku murongo uratwumva diodone Eh, diodone uratwumva halo diodone diodone ntashobora ku- kutwumva ku murongo Ah, nagomba ngaruke mwariko muravuga i- igituma ibihugu nk'ibiriko biratera imbere mwatanze akarorero k'ubushinwa ubuhindi na za brezil ko ari byo bihugu binana- binanakurushiriza ah, bidashaka gufata ingingo zo kugabanya imyuka yonone ibidukikije Ah, nibaza ko bivuga ko ibindi bihugu byateye imbere imbere ya- y'ibyo bihugu byabanje gukoresha ubuhinga ah, nko mu bisata ah, by'amahinguriro by'inganda mu kinyarwanda ah, mu gutera imbere Eh, nashaka mbaza icyo kibazo kubera iki atagushaka kwa politiki ariko mwaza mwatanguye kubivuga mwashobora kubisigura kurushiriza kuri izo nyungu z'ibihugu eh, bidashaka gufata ingingo zi- zibaza ko zogabanya umuvuduko murindi biriko mu iterambere
E, mu by'ukuri ibyo bihugu ntabwo ari na brezil gusa harimo n'ubushinwa na amerika I- igihugu cy'ubushinwa n'igihugu cya amerika nibyo bihugu ahubwo navuga ko biri shampiyo bihagarariye ibyo bihugu byose mu gihe ibihugu by'uburayi e, ibyinshi byo usanga bigerageza cyane kugira icyo bikora muri iyo tekinoloji ariko ibyo bihugu rero impamvu usanga ari ikibazo gikomeye nubwo mu by'ukuri nk'uko nababwiye mugiye nko mu bushinwa cyangwa se muri ibyo bihugu bya brezil ni- nibyo rero bi- bi- bigura ya mamashini ava mu burayi yavuye muri cya gice nababwiye eh, ama- amamashini yakoreshwaga muri ibi bice by'i burayi bitarabona ko icyo kibazo kitaragaragara cyane kuri ibi none byo ugasanga inganda nyinshi cyane nyinshi nyinshi zishoboka ziri muri ibyo bihugu arizo zikoresha ayo mamashini kandi murumva umubare w'abantu izo nganda ziba zirimo ziraha akazi mukaba rero murumva ko nk'ibihugu yenda bigerageza no mu buryo bwa demokarasi haba nko muri ibyo yenda bya brezil n'ahandi abantu nabo baba bahitamo umuntu ushobora ugomba kubaha akazi eh, kugira ngo ikibazo cy'ubushomeri nacyo kive mu nzira ugasanga yuko badashobora guhagarika izo nganda kubera ko izo nganda nazo nizo zirimo mu by'ukuri ziratanga akazi kandi zirimo zirazamura ubukungu bw'igihugu kandi kugira ngo ayo mamashini noneho bayakure mu nzira nabyo ukabona yuko bishobora kongera ikibazo cy'ubushomeri eh, mu gihe bo nta bushobozi yenda ku rwego rwa tekinoloji buhanitse bafite kugira ngo babe bakikorera amamashini nayo afite utwo tuyungirizo dushobora gutuma iyo myuka idahita ni ukuvuga yuko ibyo bihugu mu by'ukuri eh, ari ibihugu bigerageza nabyo kugerageza ku- bishaka kuzamura ubukungu bwabyo mu gihe ibihugu bikennye noneho byo niho ya sikire ya za poroduwi irangirira ni ukuvuga ko ibyo bihugu nabyo bibonye andi mamashini mashya ya mamashini n'ubwo yarashaje yose zayohereza noneho mu gihugu gikennye cyane nk'ibi ibyo bihugu by'iwacu muri afurika ugasanga bigiye mu buhinde bigiye mu bushinwa bigiye he, bis- bi- bishoboye kubona ayo mamashini nayo ashaje agikora nubwo asohora imyuka myinshi mu kirere ibyo bihugu nabyo bigahita byiyagura bikajya kuyakoresha muri afurika ni ukuvuga ko sikiredoji ya poroduwi cyangwa igihe i- izo mashini zimara mu by'ukuri bitangirira muri ibi bihugu bikize cyane byateye imbere mu- mu bushaka muri za tekinoloji noneho iyo site ikaba i- ikagera muri intermediaire muri ibyo bihugu nabyo birimo biragerageza gutera imbere noneho ikazarangira muri biriya bihugu bikennye cyane ari byo ngibyo by'iwacu akenshi tubeshya yuko nabyo bitari kuri imyuka ihumanya ikirere ariko nyamara eh, nabyo bifite uruhare runini mu myuka ihumanya ikirere turaza kubigaruka ko reka tugaruke ku mirongo ya telefone dufise claude hakizimana uratwumva
ndabumva uhamagaye uri he claude
ni bujumbura
ufise ikibazo icyumviro
Ah, niki- ni ni icyumviro mugishikirize
murakoze ndaramutsa mutumire
arabumva
Mm, rero icyumviro canje cavuga ati ibintu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe ni ikihe kintu mu bihugu byo ku isi biriko birakorwa bivanye n'uko ujya mu nyamabanga mukuru wa oni yabihagazeko cane kuko turabona ko ihindagurika ry'ibihe muri iyi minsi rishobora kugwiza inzara kuko n'umuvuduko w'igwirirana ry'umutima bibaza ati none ko ubu ibintu biriko biraduza ibiciro ibifungurwa bikabura ese mu myaka iri imbere hoho kuboto byari bizogenda gute ni ikihe kintu ushobora kuba kugira ngo ihindagurika ry'ibihe bi- bifatirwe intumbero nziza kugira ngo n'uyu muvuduko w'igwirana ry'abantu kugira ngo abantu barondoke ku rugero murakoze murakoze mumwishure
alo Mum- mumwishure mutumire
Em, wi- okay, eh, ntabwo numvise ikibazo neza reka aravuga ikintu ngo cokorwa eh, n'ibihugu ngo byo ku isi ngo ku byerekeye eh, gutorera inyishu icyo kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe mu gihe avuga ko ingaruka ziko ziribonekeza cyane haba eh, ku byerekeye yavuze n'ikibazo numvise avuga cu c'abantu bagurirana cyane Eh, ico kibazo nari nibajije ko nza kukibabaza ariko mwo- mwocishura
ni ku ntuze ku ibintu byakorwa byo ni byinshi kuko yenda biba nko mu bushize mu gihe cya kovide hari aho izo zaguma mu rugo twagiye dukora eh, zerekanye yuko hari ikintu cyakoze impinduka muri iyo myuka ihumanya ikirere eh, byatanze igisubizo Eh, numva yuko hari hari n'ahandi hantu ho bagenda bafata nk'iminsi yenda bakavuga bati uyu munsi twirinde nko kuba twakoresha imodoka hariho nk'igihe n'ubu nabaha urugero hari n'amasaha burya ari mabi cyane mu gukoresha imodoka nyinshi iyo hari izuba ryinshi kuko nk'imyuka ihumanya ikirere ituruka mu modoka iyo uyi- ukoresha imodoka hari izuba ryinshi cyane iyo myuka ihumanya ikirere ikora reaction mu buryo bwihuse bwo kugira ngo ikore iriya myuka bita ozone ariyo myuka igenda igakora ku gati iri mu myuka igenda igakora ku gati eh, aga- ikagenda igakora iyo bariyeri ishobora gutuma imyuka idashobora gukomeza ngo ijye mu gisenge nako ngo i- ijye mu kirere ahubwo iyo myuka ikagaruka hasi rero nko muri icyo gihe cy'amasaha ariho izuba ryinshi cyane ubundi abantu bagombye kwirinda gukoresha amamodoka izo zaguma mu rugo nazo zikaba zagira nazo zikaba zarebwaho ku buryo wenda hari nk'iminsi bajya bavuga bati twihangane wenda ntidukoreshe i- imodoka nyinshi cyangwa tugire gute yenda dukurikije ibyo twabonye muri iyi kovide hakaba n'uburyo hari amafaranga menshi yagombye kujya no mu bintu by'ubushakashatsi ku buryo ubwo bushakashatsi nabwo bushobora kuba bwadufasha kubona eh, tekinoloji ishobora gukumira iyo myuka ihumanya ikirere na eh, yenda igakora ibikoresho bituma bigira utuyunguruzo duhagije kandi dusho- dufite ubushobozi bwo gukumira iyo myuka ihumanya ikirere haza rero n'ibi- n'uburyo bwo kuba twakomeza gutera amashyamba menshi eh, tukirinda kugenda dutema amashyamba kuko nk'uko mubizi amashyamba nayo agenda ashobora gufata iriya myuka nka za karubone nayo numva yuko ari ikintu cyiza tukareba n'uburyo dushobora gukora icyo kintu cya ubundi hari umuntu wanabivuze ati eh, byaba ari uburyo bwiza kugira ngo dukore dute- dukore iterambere mu migabane yose kuko burya iterambere eh, naryo urareba ko rigenda rigabanya nka- yenda ubwo ndasubirizamo n'ikibazo cy'uwari uvuze ati eh, na biriya by'ubucucike bw'abantu eh, nabwo bushobora kuba ikibazo ni ukuvuga yuko buriya iterambere iyo uri muri segiteri ya mbere niho naho ibihugu bikennye byinshi biri u- nibwo ubyara abana benshi bashoboka ariko iyo mugeze muri segiteri ya indusitiriyarizasiyo cyangwa se y'inganda abana batangira kugabanuka mwagera muri segiteri terishiyeri noneho abana bakaba bake cyane nabwo nu- ni- ni- i- ibyo nabyo ku- gukora iterambere muri ibyo bihugu bikennye nabwo mu by'ukuri bishobora gutanga umusaruro ukomeye mu rwego rw'imibyarire kugira ngo wenda abantu niba bafite ikibazo cyo kuvuga ngo abantu bagabanuke eh, a- i- ibyo ngibyo nabyo ni kimwe mu bintu bishobora wenda kugabanya abantu bikarinda ubucucike bw'ahantu abantu bagiye baherereye Eh, noneho ubwo hakaza n'ikindi kibazo cyo kuvuga ngo amashyamba yatemwaga ajya gukoreshwa mu nkwi zi- zo guteka nayo yagabanuka kubera yuko yenda kubera uko ibihugu bigenda bitera imbere nabyo hagenda eh, haza ibyo bintu Mm, byaza murakoze.
elegitirisite mu baturage hirya no hino
ku murongo wa telefone elise elise Giru- gikundiro araduhamagaye gikundiro uratwumva elise gikundiro uratwumva Ah, murongo wiwe turabutaye Ah, nashaka ndababaze mwavuze ko twavuze ariko uravuga ko ibihugu eh, bikomakomeye biteye imbere eh, biri mu birungika imyuka myinshi igiramira ibidukikije mu kirere mbwa mwavuze ko n'ibihugu bikenye atari ukuvuga ko bitarungika iyo myuka Ku- kubibaza ko ibihugu bikenya ata myuka kubera bidafite uburyo bidafite izo nganda amahinguriro mwababwira ingene nabyo bi- birungika iyo myuka bifite uruhara
ni ikintu rwose nacyo cy'ingenzi mu kukivuga kuko hari abahanga dukorana mfitewe n'ikiganiro nakozeho abantu bazifuza nabo yenda umuntu ashobora kuzabasangiza yenda ayo makuru kuko hari n'urubuga nshobora kubaha rushobora kwerekana uburyo ibihugu nabyo bigenda bi kimwe n'abashaka kwiyungura ubumenyi nabo bashobora kunyuraho dushobora kubahuza n'abo bahanga nabo bakajya babafasha yenda kugira ngo bagire amakuru ahagije ni ukuvuga ngo bimwe twasobanuraga bya poroduwi cyangwa by'ayo mamashini akora muri izo nganda ni ukuvuga ko atangira mu bihugu bikize aba aporiwa yohereza imyuka myinshi mu kirere ariko ahantu arangirira ni muri ibyo bihugu bikennye nk'ibyo bihugu bya afurika dufate nk'urugero imodoka iravumbuwe irohereza imyuka mu kirere nta tuyunguruzo ifite two kugira ngo iyungurure yenda iyo myuka noneho indi modoka yindi seri y'imodoka iraje inyuma ya modoka igiye yenda muri bya bihugu tuvuge nko muri aziya cyangwa iki ariko ya modoka ntisaza cyane niyo uzasanga turimo turakoresha hariya iwacu ntabwo rero nibaza umubare w'imodoka mubona dufite n'urugero mfashe rumwe umubare w'imodoka dufite muri buri mujyi muri afurika mukareba uburyo izo modoka zikoze mukareba imyaka zifite mukareba iki mukibaza n'uburyo n'imyuka zishobora kuba zizamura mu kirere kubera ko n'imihanda nayo ntishobotse ugasanga imodoka zitonze umurongo hari izo za mbuteyaje riba ari tarafiki jamu cyangwa se nibuka ukuntu umuntu yazita nko mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi ugasanga imodoka ihagaze hamwe ikoze urugendo rwa metero eshanu mu minota makumyabiri kubera yuko imbere hari imodoka nyinshi muri izo modoka nta n'imwe yakupye moteri ubundi iyo imodoka zidashobora kugenda cyane zimaze umwanya zihagaze ni byiza yuko zakupa moteri kugira ngo imyuka igabanuke ntikomeze gusohoka mu modoka ibyo rero muri afurika nta n'umuntu n'umwe ushobora kubikora mu gihe hano nk'iyo hari gare ya moshi igiye guhita imodoka iyo zitegereje hano ubundi bategeka abantu yuko bagomba gukupa iyo myuka ya gare ya moshi ibyo rero kugira ngo imodoka yenda zihagarike iyo myuka igenda igahumanya ikirere turebye muri afurika tukareba umubare w'imodoka deja zihari umuntu ashobora kwibaza amatoni n'amatoni y'iyo myuka ihumanya ikirere zohereza mu kirere buri munsi noneho turebe n'uko kuntu amashyamba imiturire amenajema di teritwari icyo ni ikibazo gikomeye noneho twongere tujye ariko ibyo ngibyo ndimo ndavuga yenda nabihera no ku bihugu yenda bifite ubucucike bw'abantu benshi cyane kuri kilometero kare ugasanga igihugu gifite abantu yenda nka magana atanu kuri kilometero kare magana ane se ibyo bihugu mu by'ukuri byagombye uburyo biba bifite nk'ibihugu bituranye bifite abantu nka mirongo itatu makumyabiri kuri kilometero kare byagombye kureba uburyo bikora uburyo bifungura imipaka bigakora icyo kintu cya regionalization bigakora amashyirahamwe ariko agamije yuko abantu bashobora kubana bakagenderana bagakora kugira ngo abantu bashobore kugenda nta mipaka iri hirya no hino murakoze kwizera laki ahmad aratwakuye uratwumva
yego yego ndabumva fideli niyo ngabo uduhamagaye uri hehe ahmad
ngende mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rundi umurenge wa buyoga ufite ikibazo icyiyumviro
ni ikibazo ni icyiyumviro ndetse n'ikibazo mfite ese kubera iki ni gute habaho ikoreshwa ry'iyo myuka isohoka mu nganda ese iyo myuka isohoka mu nganda nta kuntu yafatwa ikongera igakoreshwa ikaba yabyazwamo wenda nk'ibindi bintu umuntu ashobora kuba yakoresha mu yindi mirimo iki ni ikibazo ndabaza ese ku kwiyongera kw'ikorwa ry'intwaro kirimbuzi ese zo n'igeragezwa ryazo zo ntizigira uruhare mu kwangiza mu cyangwa mu gukora imihindagurikire y'ikirere mu kugira uruhare mu guhindagurika kw'ikirere icyo kibazo nagira ngo mbaze murakoze turabashimiye
yego mumwishyure mutumire cyane ikibazo cya mbere cy'uburyo iyo myuka ishobora gukoreshwa ni ikibazo cyiza cyane ahubwo kuba yakimbajije arakoze cyane kuko niyo zo poroje ubu ngubu ndimo ndakoraho nagira ngo mbabwire ko nk'iyo myuka ihumanya ikirere hari nka gaze metane nayo ni umwuka wa mbere uhumanya ikirere iyo gaze metane rero ubirebye iva urareba nk'ibyo bintu by'amakompositaje cyangwa se ingarane ni urugero ndimo ndatanga zisohora iyo umuntu azikoze zisohora imyuka myinshi nayo ya gaze metane ijya mu kirere ariko mu by'ukuri iyo myuka iyo ingarane ushobora kuyikora ukayipfundikira ku buryo nta ogisijene ishobora kwinjiramo imbere iyo myuka rero iyo uyikoze ntihagire ogisijene yinjiramo imbere ushobora gufata iyo myuka ukaba wayikoresha nko mu guteka hari n'amavidewo mfite ku aho ngenda nkorera ku buryo aho amavidewo yerekana hari uruganda nagiyemo aho iyo myuka yo bayifata bamara kuyifata igaturuna imashini yamara guturuna imashini imashini igahita ikaba icometse kuri ntuze kuri generateri igakuramo umuriro w'amashanyarazi nawo ukivanga n'indi miriro y'amashanyarazi igira ni ukuvuga ko mu by'ukuri iyo myuka ishobora gufatwa igakoreshwa reka ntange n'urundi rugero hari inzu nanone nasuye irimo resitora muri iyo resitora nk'ibiryo bisigaye nabyo aho kugira ngo babijyane babihereze amatungo cyangwa babimene ahandi nabyo bivamo iyo myuka iyo bafite ikinogo bayishyiramo babishyiramo noneho bamara gushyira muri ibyo binogo icyo kinogo noneho kikaba gifite utundi tuzamura iyo myuka mu gikoni ahantu batekera ku buryo uwo mwuka nawo bashobora kuwutekesha ni ukugeraho ngo mbabwire yuko buriya n'ariya amatuwarete yacu nayo ashobora kuba avamo imyuka ihumanya ikirere ariko nayo ashobora kuba yakoreshwa ku buryo dushobora kubona ingufu zishobora kudufasha nko guteka gushyushya amazi n'ibindi iyo rero ni porojegire nkoraho cyane ku buryo n'uwazashaka ibisobanuro birambuye nta kibazo ashobora kunkontakita nshobora kuba namuhaye ibisobanuro bihagije hari ikindi kibazo yari avuze cyerekeranye na biriya by'intwaro nagira ngo mbabwire ko sinibaza yenda uyu munsi bamaze kuvuga dufite amakuru avuga ko nubwo kovide yari yakoze yenda igabanuka ry'iyo myuka ariko uyu munsi noneho imyuka ishobora kuba ngo yarikubye kabiri aho kugira ngo duharanire kugera kuri rimwe n'ibice bitanu urumva ubu ngubu tugomba guharanira kugera kuri gatatu ni ukuvuga ko ziriya ntwaro zose izi ntambara murimo murumva zose ibiki byose ntabwo bivugwa ni ukutera impamvu zindi natwe abantu twese dusobanukiwe ntabwo bivugwa ariko zirimo zirangiza ikirere ku buryo bushoboka bwose ubu ngubu murareba n'ikibazo yenda cy'ibura ry'ikimusigaye mwumva yuko hari ibihugu byinshi byashaka guhagarika biriya bya energy nucleaire ariko ibyo bihugu uyu munsi bikaba bivuga biti ahubwo tugiye kubaka izindi nyinshi ibyo byose murumva ko biterwa n'izi ntambara n'ibizikurikiye byose iyo myuka yose izamuka mu kirere mu by'ukuri ni ikibazo ariko ni ukugitsinda kugira ngo yenda ku mpamvu zumvikana yenda kuri buri wese
murakoze tubandanye ku mirongo ya telefone dufise innocent nsabimana uratwumva innocent innocent uratwumva alo innocent innocent ntatwumva murabye kuva aya makoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe duhere nko ku masezerano ikoraniro ryabaye gipari ryavuyemo amasezerano yavuga ko bugabanya iyo myuka yonona ibidukikije bakagerageza kuraba ko boyigabanya gushika kuri dogere imwe n'igice mwavuze ko uko byibonekeza ubu atari ko bimeze ahubwo ishobora no kuduga igashika kuri dogere zitatu celsius mwitegereje gushika ubu no mu ikoraniro ryakurikiye ari iriheruka kubera mu misiri mu mwaka uheze iritegekanywa muri uyu mwaka rikazobera muri emira arabimi hari intambwe na ntoya mubona eh, zashyizwe ko ku bijyanye no guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe cyangwa ntazo
ntibyemeze mu kanya ndumva yenda twe twabikomojeho kubera ko yiba baravuga bati tugerageze tugere kuri rimwe n'ibice bitanu uyu munsi twumva amakuru atubwira yuko ubu noneho bishobora ahubwo kuba bigeze muri gatatu Eh, ni- ukareba n'ibibazo ubu ngubu dufite nk'ubu ngubu i- rekenda mbahe urugero Eh, nka iveri uyu munsi naho i- intoki zashyaga na- niriwe hanze intoki zashyaga kubera ko iveri yakomeje mu gihe ubundi hagombye kuba hatangiye gucyuha mu mezi mu kwezi kwa gatatu ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa gatatu abantu bagombye kuba bagandagaje hanze ariko ubu siko bimeze n'ubu nibi- bishobotse neje wajya kubona ukabona neje iraguye mu by'ukuri murabona ko iki ki- ari ikibazo gikomeye ku buryo kugishakira umuti biragoye nubwo n'ubu ngubu barimo baravuga bati ayo makoraniro azongera agaruke ejo n'ejo bundi ariko urabona ko uyu munsi ahantu isi irangariye nta handi ni mu ntambara iby'intuzi by'ihindagurika ry'ikirere ni ibintu mu by'ukuri bi- bitakigezweho ubona nta n'ikintu bivuze nubwo hari abantu bavuga bati bamwe na bamwe bati kuki byibagiranye ariko urasanga ibi bihugu mu by'ukuri iki kibazo ibihugu bikize iki kibazo bitarimo biragiha agaciro ku buryo bukwiriye Eh, nk'amafaranga yose ubona barimo barajugunya mu ntambara hirya no hino ni amafaranga ahubwo bagombye gushyira muri iki kibazo kugira ngo eh, ubuzima bw'umuntu eh, babe baburamira ubuzima bw'umuntu muri rusange Ntabwo- biragoye rero kugira ngo mvuge yuko hari icyagezweho muri izo nama zose Eh, n'iyo bakoresheje izo nama ubona yuko bajyana abantu benshi cyane ku buryo bukabije mu buryo harimo n'abantu mu by'ukuri bajyana muri ayo manama u- ukibaza uti ese bariya bantu barafashe iki mu gufata ibyemezo Eh, ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo mm, ari organizasiyo ah, y'ayo manama n'uburyo ubona bataha agaciro ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe eh, pa raporo y'ibindi bibazo bya ubona byo bibaraje ishinga ubona ko ari ikibazo umuntu aribaza ati ese turavayo tukajyayo
naho ku bavuga abo batabona ko ari ikibazo gikomeye ubu cy'ihindagurika ry'ibihe bavuga ko ariko byamye mu mateka y'isi hari ibihe hageze ibi turi ko tubona nk'ubu ngo bikaba ngo ibintu bizosubira ku murongo abo mubabwira ngo iki kubera ko batwumviriza mubasigurira ngo iki
abo ngabo turabasigurira tubabwira tuti mu by'ukuri eh, niba hari kirima mbere na mbere kirima ni ukuvuga yuko kugira ngo ikintu tuvuge ngo kirima hari impamvu kirima y'ahantu runaka igomba kuba imeze uko yagombye kumera ni ukuvuga ngo muri ibyo bintu harimo amashyamba harimo imisozi harimo ibibaya harimo n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bifitanye isano nk'izo ibyo ngibyo bikaba ari byo bituma imvura igwa kugira ngo imvura igwe harimo izo misozi igiramo uruhare harimo ayo mashyamba agiramo uruhare harimo i- ibyo biyaga bigiramo uruhare n'ibindi noneho uyu munsi rero iyo turimo turareba iterambere turimo turaganamo ari naryo rikorwa n'ibikorwa bya muntu umuntu ashobora kureba imashini imwe ishobora kugenda ikarandura ishyamba ryo ku gasozi kose ako gasozi ka- ingaruka zo kurandura iryo shyamba zamara ku, ku- ku- iryo shyamba ryamara gushiraho imvura ikagwa ka gasozi kose ikakamanura muri ka kabande ka kabande kari karimo cya kiyaga nako cya kiyaga kikuzura murumva kikuzura i- ibyo bitaka byose bya- biridutse kuri iyo misozi murumva yuko mu by'ukuri urebye ubushobozi n'imbaraga za muntu ahantu umuntu asigaye ahinga eh, mu myaka ijana yashize mu myaka mirongo itanu yashize yahingaga hatoya kubera iterambere eh, n'umubare w'abantu barimo barashaka gutera imbere urabona yuko bigenda bifata ibintu byinshi cyane bigasambira ibintu byinshi cyane ku buryo bisenya iyi si ugereranije n'uko mu myaka ya kera umuntu yatemeshaga igiti umuhoro byari biteye urumva ko mu mashyamba kera yari ahari ari menshi cyane ku bwinshi cyane nta bantu bari bavumbura uburyo buhanitse bwo gucukura za zahabu ngo ahantu hose bagende barimbagure iyo misozi basige hanamye bateme ibiti bagire gute ayo masuri aze n'ibindi byose cyangwa se umubare w'imodoka muri ibyo bihe n'umubare w'imodoka kuri uyu munsi nabyo byose umuntu agomba kubibara n'ayo mamashini yo mu nganda ibyo bintu byose umuntu agomba kubibara niyo mpamvu rero twebwe tuvuga tuti mu by'ukuri abo bantu iyo urebye ugakurikiza n'ubwo bushakashatsi bugenda bwerekana uburyo izo kurube zose zitandukanye ubona yuko umuntu afite uruhare runini ariko ikibazo nta n'ubwo ari uko uwo muntu afite uruhare runini gusa ntabwo dushobora kwiyeketa kubera ko hari igihe ingaruka zishobora kuza zikagira ingaruka ku muntu ku buryo abantu benshi cyane bashobora kuhaburira ubuzima noneho yasi ikongera ikisubira yamashyamba akongera kamera n'ibindi byose bigasugira Murakoze. tugaruke ku mirongo ya telefone dufise tuyishemeze antoine uratwumva tuyishemeze uratwumva
ego ndabumva tuyishemeze uri he
ingotsi burundi ufise ikibazo ubaza umutumire canke iciyumviro ushikiriza
nagira namubatse halo yego mubaze
ego nagira ndamubatse No, halo ndabumva muduge ku ijambo
ese ako kanama umurundi akita ese ako kanama gafasha ik'abarundi
Eh, mushaka kuvuga mwosigura neza Ego, tugomba Sa?
mwosigura neza ic- ico kibazo
ngombe kumubaza ata- iyo nama igiyemwo abarundi bafashe iki
Muri- muriko muvuga ibi- turiko tuvuga ku kibazo c'ihindagurika ry'ibihe
ego
Eh, muriko mwi- muvuga ico ico vyofasha eh, u- uburundi ku bijanye n'urugamba rwo kurwanya ihindagurika ry'ibihe
ego murakoze
Mm, eh, ah, ni ikibazo nacyo cyiza cyane kubera ko ntekereza ko yiba ari i burundi abona yenda nk'ibibazo byinshi bigenda biba ku nko ku kiyaga cya tanganyika bitewe n'imiyaga abona imyuzure iba hirya no hino abona uburyo aba- mu burundi naho tubuhereye kuri ya densite ya population abantu benshi nabo bari kuri kilometero kare nabo baragenda nko kuri magana ane ni ukuvuga ko ibyo bintu byose bigenda bikavugirwa mu nama noneho iyo nama nayo igenda igerageza gutanga ibisubizo bimwe na bimwe ku buryo abarundi nabo bashobora kugenda ba- bagiye muri iyo nama bashobora gukurayo amasomo menshi ashobora kuba yabafasha mu ngamba nabo bashobora kuba bafata kugira ngo icyo kibazo yenda babe bakibonera ba- babonera ibisubizo ibibazo bafite iwabo ni nayo mpamvu batumira ibihugu byinshi ni ukugira ngo buri gihugu nacyo kigende cyangwa se niba na mbere yo kujya mu nama kibanze kirebe ibibazo gihanganye nabyo numva rero yuko akenshi yenda nk'abarundi kimwe yenda n'ibindi bihugu eh, byibaza ukuntu yenda bakoresha amashyamba yenda nko muri ubwo buryo bwo guteka ibabona izo modoka ziva mu bindi bihugu zikaza zishaje ari nyinshi cyane yenda nko ku rwego rw'imodoka tuvuge ko hari amanama akorwa yo guhaga- i- i- ajyanye n'icyo kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ku buryo hari guverinoma nyinshi cyane zitangiye gufata ibyemezo byo kuvuga ngo iyi modoka irengeje imyaka iyi n'iyi ikozwe ntabwo tugomba kuyemerera kwinjira muri iki gihugu aho ni urugero rumwe yenda na- natanga ariko yiba tubona nk'ikiyaga cya tanganyika kiza kigasenya amazu angana gutya na gutya cyangwa tukabona ayo masuri araza aka- nayo akagira uruhare mu gusenya dushobora kure- kwibaza tuti ese kuki ari amashyamba ese uburyo aba- biraterwa n'iki ese umubare w'abarundi dufite uyu munsi tubigenze gute amenajoma di teritwari eh, ni ikibazo nacyo gikomeye ese dufungura imipaka gute kugira ngo yenda turebe uburyo duhahirana abarundi dushobora kugira eh, i- niki dushobora kunguka yenda duhahiranye n'igihugu nka kongo gifite abantu bakeya bigende gute harimo ibintu byinshi cyane by'ibyigwa byinshi cyane abantu bakura muri iyo nama
murakoze dufise idris eh, Bakun- bakunga eh, ku murongo uratwumva
ndabumva neza murakoze uri he bakumva yego miriyani kigali miriyani kigali mu- miriyani kigali mu rwanda
mufise ikibazo mubaza icyiyumviro
yego ni ibyiyumviro utubazo ni dukeya cyane mfite ni ukuvuga ngo baje gushimira umuturage wadutumiriye kubera ko ibihe turimo muri iyi minsi ni ibihe biku- bi- bigoye cyane ni ukuvuga ngo iteganyagihe turimo muri iki gihe biragoye cyane kubera ngo aho igihe kubera ko imvura tuyibura bitewe n'ibibazo biri hano mu mujyi n'ahandi ku isi amashyamba tukayabura noneho hari n'ukuntu amashyamba ba- ba- ba- bayakata bashaka iby'amakara ba- bashaka no kubaka nkaba nisabira nyine abantu bose ko babihagarika kubera ko bigira ingaruka nyinshi cyane kuri twebwe ndetse no- no- ne- na- na- n'aba- na- n'ah'ejo hazaza ni ukuvuga ngo nda- ndamwi- ni- nisabira abantu bose ko bayoboka gucanisha gucanisha gaze bakareka gucanisha amakara kubera byose bitugiraho ingaruka kandi bigatuma ko ya mvura niyo iguye ika- ikajyana bwa butaka bwacu ndamwisabira ngo inama inama zose ba- bagenda bakora hirya no hino ku isi babona ikigereranyo cyo kwirinda kwirinda kwirinda i- guhemuka gutyo gukata ibidukikije babi- babi- babi- inama babona babyakira gute kubona ko abenshi mu cyaro muheraheze barabikora cyane mu cyaro bakunda gusenya i- i- bakiba n'ibiti bitemewe gashamo iyo bahuye n'abandi ba- iyo bahuye n'abandi abandi banyafurika ni ni n'ubuyobozi bwabo inama babasha kugira mu baturage ni izihe murakoze kandi ngashaka murakoze yego mumwishyure mutumire
Eh, inama abantu bashobora kugira abo baturage kuko ah, arabariza yenda nk'abaturage bagenda bagasenya ibiti cyangwa ba- bakonona amashyamba bo ni ukubyita kubyonona no no gusenya ibiti sinzi mu by'ukuri umuturage hari ahantu hari hari urwego arimo ariko umuturage agomba kugira n'abamuvugira cyangwa ni- n'ijisho rimurebera eh, rikaba ryanamusobanurira icyagombye gukorwa ye ku ruhande rwanjye ntabwo ari umuturage nshobora yenda kuba naha mesaje ahubwo mesaje ya ngombwa ni ukuyiha abamuyobora nabo n'iryo jisho eh, rigomba kumurebera ni ukuvuga ko eh, iyo umuturage agenda agatema ayo mashyamba ni uku- aba agomba guteka hari umwana uba ukeneye kurya haba hari umwana ugira gute eh, nta bundi bushobozi nta handi abona cyangwa se n'ayo makuru y'ihindagurika ry'ibihe ntabwo aba yamugezeho yenda ku buryo buhagije ariko niyo yaba yamugezeho ku buryo buhagije uwo muturage ahubwo ngewe nahera nko ku muntu ushobora kuba yabona nk'amafaranga nk'uko mu nama bavuga bati ibihugu bikennye tugiye kubaha ama- tugiye kubiha amafaranga aya n'aya hariho ibiyabona cyangwa se bikabona mu bundi buryo ari ama organisation ari ibihugu n'ibindi ahubwo jyewe inama ajyaho kugira ngo nyihe uwo muturage nayiha abamurebera ni gute ahubwo bagombye kumusobanurira neza mu buryo bwimbitse ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe nawe nababaza ati ese nkora iki ko mba naburaye cyangwa ko nta bushobozi mfite nabo ubwo nibo bagomba kwigira hamwe ibiryo u- uburyo uwo muturage nawe yagombye kubona i- igisubizo mu buryo nawe agomba kugira ubuzima ariko wenda nkavuga nti abo bandi bose babona amafaranga ajya- agenda muri urwo rwego rw'ihindagurika ry'ibihe eh, hari abayashyira mu mifuka yabo uwo muntu uyashyira mu mifuka ye ahubwo ngewe mbona yuko byagombye yenda kuba yabiryozwa mu buryo ubu n'ubundi kuko njye mbona yuko yaba arenze wa muturage udasobanukiwe mu gihe we yago afata amafaranga akaba yayanyereza kandi asobanukiwe neza akamaro k'ayo mafaranga n- n'icyo yagombye gukora kugira ngo iryo hindagurika ry'ibihe tube twese twahagurukira rimwe kurirwanya
dufise ben eh, rutagengwa ku murongo wa telefone ben rutagengwa uratwumva
ndi kubumva neza cyane ibya amerika uhamagaye uri he
mu gihugu cy'u rwanda aho bita kabugu mufise ikibazo mubaza cyangwa icyiyumviro mushikiriza munyarutse
ni igitekerezo ndumva ahubwo leta z'ibihugu bagashyizeho uburyo abaturage bajya babona ibicanwa byibuze kuba bavuga ko ibyo ngibyo birimo kwangiza ibidukikije ahubwo bagashyiraho uburyo abaturage babona ibicanwa baciriritse noneho abantu bose bakajya babasha gucana batangiye ibidukikije bakoresheje ibyo bicanwa leta yaba yagiye kandi bitanabahenze murakoze cyane murakoze ndabashimiye ku cyumviro cyanyu
ni ikibazo ashubije neza kandi nanjye ndamushimiye iki ngiki rero gusa akantu nakongeraho ndumva twigeze kukavugaho niba hari igisubizo kirambye hari umuntu rwose tugihuriyeho wa hano muri Suisse igisubizo kirambye ni uko hagombye kuba iterambere rya buri wese ese birashoboka kugira ngo abantu bo mu turere tw'iwacu nabo babe batera imbere buri wese agerweho n'ayo mashanyarazi aho kugira ngo ajye gucana yarinze kujya gutema ibyo biti ahubwo nawe acomeke mu rukuta ahantu hari amashanyarazi icyo rero ndumva ari ikintu gikomeye cyane cyagombye kuba ingenzi gishobora gusubiza cya kibazo cyo gukoresha bya bicanwa bya biti byagombye kuturengera mu gufata karubone mu gihe we yagitemye nanone aho kugira ngo iyo karubone ibura hirya n'icyo giti cyongere kiribere indi karubone urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane ibyo ngibyo nanone iterambere ni ryo rizaduha kubyara abana batatu bangahe tukagabanya bwa bucucike bw'abantu
naho ku byerekeye abakiri bato n'uruhe ruhara bashobora kugira ku byerekeye guhangana n'ihindagurika ry'ibihe baravuga bati abo abakiri bato n'abazokwaruka nibo inkurikizi zikomeye kurusha izo tubona muri iki gihe zishobora kwibonekeza kuri bo n'uruhe ruhara bashobora kugira
ni uruhare bagombye kugira ndumva yuko hari umwana wigeze kubavugira rimwe avuga yenda nko ku umwana w'umunyebusuweduwazi wavuze ati abantu bakuze murimo murangiza isi murimo muradutobera kandi ni twebwe tutegerezwa kubaho tugahangana n'ibi bintu mu gihe kizaza hari mesaje nyinshi cyane dutanga ku rubyiruko rw'iki gihe mu rwego ndimo ndakoramo yenda bijyanye n'ibintu bya rusikaraje ni mesaje turimo turaha abana kubera ko twasanze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu nk'ibintu bijyanye n'amadeshenda muri afurika bizaba byarikubye inshuro bizaba byarikubye gatatu icyo gihe rero abazahangana nabyo ab'ubu ngubu turabitinya ariko bazahangana nabyo urumva ko ari abana turimo turabyara uyu munsi aho rero mbona yuko ahubwo twebwe turimo turibanda kuri abo bana kugira ngo abe aribo ducengeze bamwe amatwara kuko bo bagomba kubyumva bakanadufasha cyangwa bakaza akaba aribo bagomba kuduhwitura abo bana rero nibo kuko mu by'ukuri muri iyi myaka umwana ntabwo aragera ahantu umwana uzaba uriho muri ibihumbi bibiri na mirongo itanu ntabwo aragera ahantu ho kugira ngo yumve anasobanukirwe ahubwo twebwe ababirimo cyane nibo tugomba kwibandaho tukabasobanurira tukabasobanurira uko bimeze ngira amahirwe ko mfite umwana ugifite imyaka ine uyu munsi akaba ari uwumbwira ati wikoresha amazi menshi cyane papa akambwira ati gukoresha amazi menshi cyane ntabwo uzi ko hari abantu batayafite ibyo bintu mpita mbyumva nkabona yuko umwana ashobora kumva cyane kurenza umubyeyi wamubyaye kabone amakosa dushobora kubona abana amakosa dukora abana b'uyu munsi barayabona kuko barasobanukiwe bafite facebook bafite ikoranabuhanga nabo basigaye baryumva cyane kurenza uko abantu bakuru ahubwo ubona batanaryitayeho murakoze cyane murakoze cyane mutumire jean chrysostome ngendahaye umuhinga mu byerekeye ibidukikije ari mu gihugu cy'ubuswisi turavuga ku kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kibandanya kuba ngorabahizi ku isi n'icokogwa kugira ngo inkurikizi zihindagurika ry'ibihe zishobore kugabanywa ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro mutumire ndashimiye namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro muri sanga abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyiyumviro namwe mwese mukunda ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi rya amerika ndabifurije ibihe byiza ndabatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika